ಅವನ ಬೇರೆ ನಂಬೆಲೆ ಅವನ ಬೇರೆ ನಂಬೆಲೆ ಅವನ ಬೇರೆ Itetero. Itetero. Itetero.
ಇತೆತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe mbere yanjye kuko baka oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba naho wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice
turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe cyusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bane inshuti zacu yambi ku ishuri se bimeze bite amakuru yanyu twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese inshuti zacu nta bamwe ku cyo batwigishije ubushize reka tubibutse batubwiye ko tugomba kwirinda kwigana ibitutsi twumvise tukaza kubituka bagenzi bacu kuko bibababaza si byo nibyo rwose teta abana ese namwe iyo murwaye mujya mubibwira iwanyu bakabajyana kwa muganga muze twumve utunyamaswa nawe se ababyeyi bacu bo bayishyukiye umunsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe kwihana ibibazo abana bacu harimo kubabwira amagambo mabi kubatuka no kubakubita tugomba kubireka kuko bituma abana bacu bababara bikanabatera kwigurira icyizere mu buzima bwabo uyu munsi turasobanurirwa uko twamenya kureba ibimenyetso mpuruza bigaragaza ko umwana yaba arwaye hanyuma tukamujyana kwa muganga byihuse cyangwa ku mujyanama w'ubuzima mu mudugudu ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
kanyoni nanone barahombye batajana ngo dusimbuke akagozi kanyoni wasanzwe akererwa ariko se nawe byagenze bite murakeka ko yaba yarwaye simbizi ariko ejo twatashye ameze neza adakora nta n'umuriro afite e usigaye uri muganga baka babibwiye n'iki ko nta muriro ntari afite naramupimye wamupimishije ikibaka narafashe ku rutugu yaba yarwaye nari kumva ko- niba ashyushye bahita bamubwira uwabo bakamujyana kwa muganga eh kutazunguza akanya ndumva nshaka kwikina n'umwana wanjye ndambiwe akagozi none se ngenda akinisha iki ko nta kindi gikinisho nazanye niba mubishaka muze mwese dukinishe umwana wanjye ngenda gufasha kumurera ndamusuka inyweri ngenda mugaburira muze twicara mbega ukuntu ari mwiza mumpesha mumpe muterure kanya kuki udusure kanya ntabwo ari inyoni igaraga igipupe kitumye siko si bivuga iyo akabebe karwaye guhitwa kitumye umwana wawe yituma cyane ubwo ntarwaye guhitwa akanya yo agapupe kacu karwaye disi acira udutambaro umuhanagure ahubwo najya kumuvuza ararwaye oya ntabwo yarwaye baka numvise benshi bavuga ngo iyo umwana arimo guhitwa abarwayi bamujyana kwa muganga ngaho kanya jyana umwana wawe kwa muganga hakiri kare aramujyana kwa muganga yahise ko atari umwana nyamwana ari agapupe yo sinzi aho njyana umwana wanjye uriya mama wawe se ntazi uwo bavuza abana uziko ari byo ngo numureke mete bebe wanjye maze tugende yeee umukino wacu tuwukiniye neza cyane
yo karena disi yajyanye umwana we ku irembo none yarwaye guhitwa maze agahena amuzanira udutambaro two kumuhanaguza yego disi cyusa abana ngaho namwe nimutubwire iyo murwaye se mubibwira iwanyu yararwaye bibwiraga muganga akamvura ndetse narwaye inkorora papa na mama babajyana kumvuza nari narwaye kuruka narwaye inzoka n'ibimyira zibwira mama ajya kumvuza narwaye ibicurane maze ajya kumvuza nari navunitse akaboko n'irirane yangwishije mama ajya kumvuza nshiraho n'igipfuko rimwe narwaye inkorora mbibwira mama ajya kumvuza narwaye umuriro ambwira mama ajya kumvuza njye nari ndyamye ndi gukorora nduka mu buriri mama ajya kumvuza narwaye ibicurane maze bajya kumvuza mama na papa oh abana nimurwara mujye mubibwira iwanyu kugira ngo bajye kubavuza mutararemba sibyo noneho mbere y'uko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese
indege indege igenda ite ijya hasi ikajya hejuru ikajya ibumoso ikajya iburyo ikinyonga mama we ikinyonga mama we ikinyonga mama we ikinyonga mama we ikinyonga mama we kawu kawu ka uri mu mwanya wanjye unyuma ku mata uri mu mwanya wanjye ihene ihene ihene uri mu mwanya wanjye unyuma ku rushene uri mu mwanya wanjye ingurube ingurube ingurube uri mu mwanya wanjye unyuma amagezi uri mu mwanya wanjye inkoko inkoko inkoko uri mu mwanya wanjye unyuma amagi uri mu mwanya wanjye bravo bravo ingo kiratera rikararira rigaturaga inkoko
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu abacada efagaha rimwe kabiri gatatu kane bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko ubushize twakoze imyitozo yo kwandika imirongo ihese ireba hasi murabyibuka muri abana beza pe uyu munsi rero tugiye kwiga gukora cyangwa se kubaka imirongo ihese ireba hejuru mbere y'uko rero dutangira isomo ryacu nimuhaguruke turirimbe ka karirimbo keza cyane twize kitwa iwacu mu rugo murakibuka ngaho niba mwiteguye mureke tukaririmbire hamwe iwacu mu rugo dukunda gusoma ibitabo ndetse n'ibinyamakuru ni byiza pe pe dukunda ibitabo ni byiza pe pe dukunda gusoma mwakibutse aha ngaho nimwicare mutuze dukomeze isomo ryacu reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe aca umurongo uhese ureba hejuru ku rupapuro hanyuma namwe abana mwitegereze uko umuntu mukuru aca uwo murongo ngaho nshuti zanjye nimunyuze urutoki muri uwo murongo uhese ureba hejuru muntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe kunyuza urutoki mu murongo uhese ureba hejuru ni byiza cyane noneho ubu tugiye gukoresha utubuye dukora umurongo uhese ureba hejuru ngaho nimufate utwo tubuye mukore cyangwa mwubake umurongo uhese ureba hejuru muntu mukuru uri kumwe n'umwana muyobore muri iki gikorwa inshuti zanjye mubikoze neza pe ubu noneho tugiye kwifashisha udushyimbo ngaho nimufate udushyimbo mukore cyangwa mwubake umurongo uhese ureba hejuru murakoze cyane inshuti zanjye muri abahanga pe noneho ubu tugiye kwifashisha urudodo nimufate urwo rudodo mukore cyangwa mwubake umurongo uhese ureba hejuru mwabikoze neza cyane ndabashimiye muri abana beza inshuti zanjye uyu munsi rero tumaze kwiga gukora cyangwa kubaka umurongo uhese ureba hejuru isomo ryacu ntaho rirangiriye ariko kubera ko mwitwaye neza cyane reka mbahembe kwa turabo mukunda uturabo uturabo uturabo nizere ko buri wese yatwakiriye murabeho naho ubutaha rimwe kabiri gatatu kane
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo byusa bana tuti zacu muze dusange nyogokuru adukomereze inkuru kera habayeho abana karame nyogoku amakuru yanyu ni meza nyogoku eee nagarutse ngo dukomeze ya nkuru idusobanurira igisabo icyo ari cyo n'amata y'amacunda ukuntu aboneka sibyo twari twagarukirije hehe ninde wamfasha yego twagarukirije aho Mm.
nyamata abaza mama we Mm.
ati ese amavuta twisiga n'amavuta batekesha namwe yego wowe twari tugezeho mama bamusobanurira ngo Mm.
oya amavuta dutekesha ntari ava mu rweso yego urumva ko nawe wakurikiye rwose ayo twisiga n'ariya dushyira mu nkondo hmm? nyina yaramubwiye atoya ayo dutekesha n'ariya aba ari mu rweso nk'uko mugenzi wanyu abivuze murumva ngo kandi kugira ngo tuyatekeshe turabanza tukayatereka agakura kuyatereka agakura baratereka akazahindura ibara agasa n'umuhondo sibyo yego nyogoku ayo rero niyo abantu bagira bate batekesha batekesha Mwa- aho hantu murahafashe yego nyogoku ye naho ayo twisiga ni ariya dushyira mu nkondo yo ntabwo aba akuze Eh, ayo turayisiga ushobora kumara gucunda ukanayisiga sibyo Eh, mwumvise itandukaniro nuko noneho agira amata amaze kumva ibyo ngibyo abwira nyina ati nanjye ndashaka gucunda mama Eh? Eh, nyina aramusubiza ati nawe uzacunda ubutaha mwabyumvise yego nyogoku mwebwe ntabwo mukeneye gucunda se turabishaka Eh, murabikeneye muzagenda mu cyaro aho ngaho hari inka hari ibi- ibisabo noneho mushobore namwe kuba mwacunda sibyo yego nyogoku amashyi amashyi amashyi yego yego yego we
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
yo mbega byiza we menya gutandukanya amavuta yo kwisiga y'ikimuri n'amavuta akuze yo guteka yego disi cyusa ayo kwisiga aba ari umweru bakayashyira mu nkondo naho ayo guteka aba yarakuze asa n'umuhondo bakayashyira mu rweso sibyo itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira eho tukaganira dusangira ibitekerezo tugakina neza eho tugakina neza tukishima cyane tukanezerwa eho abana mbere yuko dutaha tubanze turirimba indirimbo muriteguye se twatangiye
hubura urakira nshuti yanjye nkunda humura urakira dusubire gukina nujya kwa muganga ntuze kugira ubwoba erega muganga ni inshuti y'abato
humura urakira nshuti yanjye nkunda humura urakira dusubire gukina
ihorere ihorere ihanagura amarira humura urakira dusubire gukina
humura urakira mwana wanjye nkubunda humura urakira tujyane gutembera
humura urakira mwana wanjye nkunda humura urakira tujyane gusenga
humura urakira dusubire gukina
Oh, mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
ijoro ryose urira koko kugeza n'iki gitondo ishekere mama kibondo Eh, ese uri hano kama tubabarire rwose maze akanya gato rwose nasuhuje mburunyikiriza mbabara ntabwo nari nakumvishe kubera umwana Eh, nta kibazo rwose kuko nta cyihutirwa kirimo se Mm.
Eh, nihigiro narinje kureba ngo ngire icyo mwitumira mu mujyi eee yakubwiye ko ajya kurangura none se
niko yambwiye aho gusa ntiyaba yamaze kugenda nkaba nihombiye kayite oya humura rwose higira aracyahari gusa aracyaryamye
ngo ngo ngo yaracyaryamye higiro aracyaryamye ubwo byagenze bitera Eh? ku wundi higiro yajyaga azinduka Ya- yarwaye ubusanzwe arazinduka ariko ubu rwose nibwo yafata agatotsi dore yaraye ijoro Nizere ko ari amahoro atarwaye ntarwaye rwose Eh.
gusa twese ntitwagohetse umwana yararira ijoro ryose ubu mushyize mu mugongo ndebe ko nawe yagoheka Ya, birumvikana Mm.
umwana wanyu usatinya ijoro reka da ubundi rwose yasinziraga neza iri joro sinzi ibyamuteye yaraye arira higira atangira kurakara ngo nimba umwana ibera ceceke ariko n'ibere narimuha akanga pe Mm. Eh, mwariraye pe Mm.
Mm. none se umwana ameze ate ntumwumvise se ko uje arimo kurira narimo muha n'igikoma akacyanga akarira mbese nabuze icyo nkora pe Ya, numva bitoroshye Mm. ubwo aho ntiyaba afite ikibazo kayite nta kibazo afite pe numvishe nta muriro afite kandi ntabwo yigeze aruka si ngaho nibwira ko mu mugongo ubu ngubu abasha gusinzira none nanone atangiye kurira hmm? icecekere keza wanjye icecekere mama kibondo hmm? icecekere keza kayite ndakumva umwana ashobora kuba afite ikibazo ntabwo bisanzwe ko umwana ashobora kugira gutya akarera nta kimurijije nibwira ko ari amarira y'abana aragira baceceke wenda ntabwo umwana ashobora gupfa kurira gutyo kayite Hmm? ngaho nawe gerageza kwibuka ubundi keza riraryara yewe muri rusange ntabwo keza yiyenza atya pe ntiwumva kirasa nk'iyashonje cyangwa afite ibitotsi Mm.
cyangwa arwaniye igikinisho na mukuru we cyangwa iyo aguye wenda ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubundi ntajya yiyenza ntiwumva se Mm.
none ubu arimo aragira gutya akarira ntacyo abaye Eh?
Cyane.
wamuryamisha ntabashe gusinzira Mm.
wamuheka agakomeza akarira wamuha ibera akanga wamuha igikoma aka- ubwo se mwana ibi ni ibiki koko ibyo ntibisanzwe wamugana ubundi iyo umuhaye icyo yashakaga araceceka
ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko umwana arwaye none se ko adafite umuriro akaba ataruka cyangwa adafite imiswi nk'ibisanzwe iyo arwaye rwose nta n'ibicurane afite pe ibyo byose ni ibimenyetso by'uko umwana arwaye ariko hari n'ibindi bimenyetso mpuruza hmm? nk'uko kurira cyane cyane nta mpamvu kutarya kutaryama ubu se yaba arwaye iki ibyo ni muganga wabikubwira se namujyana kwa muganga mvuga gusa ngo umwana ararira hmm? reka bavuga ko nje kubatesha igihe pe umva hamagara byibura umujyanama w'ubuzima cyangwa ujye kumureba Hmm? kuko ayo marira si gusa
ariko se kayiti ndakumva yigi uwo mwana aracyarirana n'ubu mwana ntacyo ntakoze pe nari ndimo kubwira kayitesi ko akwiriye kujya kumusuzumisha ko rwose uyu mwana ashobora kuba arwaye aya ntacyo arwaye ni kayitesi utazi kwita ku mwana yewe oya mwizarira higi hmm? kuko umwana ashobora kuba afite uburwayi mwe mudashobora kubonesha amaso ugasanga mutinze kumuvuza nyuma bikazamugiraho ingaruka Hmm? iby'abana ni ukubyitondera dore umwana ntanabasha no kwivugira kwivugira kwe ni ukurira Hmm? aho umwana wacu yaba arwaye koko higi
kamari azindukiye kwa higiro ashaka kumutuma ibintu yari akeneye mu mirimo ye y'ububaji asange higiro akiryamye kuko batigeze bagoheka kubera umwana wabo keza waraye arira kayitesi abwire kamari ko usibye no kurara arira yanze kunywa igikoma ndetse no konka ese babyeyi ni ibihe bimenyetso mpuruza bigaragaza ko umwana arwaye ese umubyeyi ubibonye yakwihutira gukora iki muze twegere impuguke
nitwa kariwabo alphonse ni umujyanama w'ubuzima mu kigo nderabuzima cya kabatwa nshinzwe ubuzima umwana n'umubyeyi eh, ndetse n'abana muri rusange indwara z'abana muri rusange ibimenyetso mpuruza bigaragaza umwana urwaye harimo kutonka harimo kurira nta mpamvu harimo kutarya harimo kugira umuriro harimo kutaryama ndetse n'ibindi umubyeyi abonye ibyo bimenyetso icyo tumusaba nk'abajyanama b'ubuzima ni ukwihutira kujya ku mujyanama w'ubuzima umujyanama w'ubuzima dufite ibikoresho dupima umuriro dupima umusonga eh, twabona umwana afite uburwayi dushobora kuvura tukamuvura ndetse dufite n'imiti ya malariya twasanga adafite uburwayi twe twavura afite nk'umuriro tukamwohereza ku kigo nderabuzima igihe umubyeyi abona umwana arira atonka n'ibindi bimenyetso mpuruza twamaze kuvuga haruguru ariko adafite umuriro ariko umubyeyi akibwira ko umwana atarwaye icyo gihe ntibivuze yuko umwana aba atarwaye ahubwo tumusaba kumujyana kwa mu- kwa muganga ushinzwe indwara z'abana cyangwa se kumujyana mu buzima akaza tukamurebera impamvu umwana eh, yaba afite burya indwara ntiboneshwa amaso niyo mpamvu kujya kwa muganga kumujyana mu buzima ari ngombwa igihe umwana agize i- kutonka kurira kutarya ibyo ni ibimenyetso mpuruza kubera ko ibi ngibi biba bidasanzwe ku mwana kandi bigaragaza ko umwana afite ikibazo koko cyane ko iyo atinze kuvurwa wa mwana araremba umwana aba atamerewe neza mu mubiri we kandi uko kutamererwa neza gushobora gutuma aremba kuko kuremba kukazamugeza ku negekara akazajya kwivuza atinze ku buryo ubuvuzi bugorana kurira kutonka kutarya kudasinzira ku mwana ibi ni ibimenyetso mpuruza by'uburwayi ku mwana E, ibi bimenyetso mpuruza biza ku mwana kuko biba bidasanzwe tukabyita mpuruza kuko umwana biramuzahaza umwana akanegekara ni ibimenyetso mpuruza ku mwana bigaragaza ko umwana atamerewe neza ashobora kuba afite ndetse n'uburwayi kuko umwana ativugira umwana ikimenyetso cyo kuvuga ko ni ukurira kutonka ndetse no kutarya ni ibigaragaza yuko umwana atamerewe neza ingaruka rero byamugiraho mu gihe atavujwe hakiri kare atajyanywe ku ivuriro cyangwa se ku mujyanama w'ubuzima ni uko umwana atinda kuvurwa bigatuma umwana aremba akazamu- azabona ubuvuzi atinze bityo no gukira bikaba bigatinda inama tugira ababyeyi ni uko umwana mu gihe a- umubyeyi igihe abonye ibimenyetso mpuruza kimwe muri ibi ngibi yihutira kugisha inama umujyanama w'ubuzima ari byo kutonka kurira kutarya kutaryama kudasinzira ibi ngibi umubyeyi yihutira kujya ku ivuriro ariko byaba ari mu masaha atamushobokeye akajya ku mujyanama w'ubuzima agahabwa inama zijyanye n'ubuzima bw'umwana
babyeyi murabyumvise ko ari ngombwa kwihutira kujyana umwana kwa muganga cyangwa ku mujyanama w'ubuzima mu mudugudu kugira ngo avurwe akigaragaza ibimenyetso mpuruza kuko kumutindana bishobora kumuviramo kuremba ndetse bikaba byanamuviramo kwicwa n'iyo ndwara mu gihe atavuwe hakiri kare
inshuti zacu ikiganiro gito twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero cyose nawe tete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ubutumwa tugiye kubagezaho ni bw'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko tugomba kwirinda guhanisha abana bacu ibihano birimo ibitutsi amagambo mabi ndetse n'inkoni kuko bishobora gutuma umwana agira umubabaro mu mutima bikanamuhungabanya ndetse bikanatuma yitera icyizere cyangwa se bigatuma bigikange duhere ku gitekerezo cya garasiye mugabo ati igiti kigororwa kikiri gito umwana aracyaha iyo akoze amakosa kandi ntayasubiramo naho bihoza viki aragira ati mu by'ukuri guhana umwana bisaba kumubwira utamuhutaza kuko bishobora gutuma atinya abantu cyangwa ntashobore gusabana n'abandi ati gusa nanone ni byiza ko niba akosheje umwereka amakosa yakoze akikosora kugira ngo atazayasubiramo naho pacifique y'u rwanda we ati guhana umwana umutuka cyangwa umubwira amagambo mabi biramukomeretsa ku mutima ikindi kandi bituma nawe akurana ingeso zitari nziza bityo nawe kuzahurira abamukomokaho birumvikana nyine ko azabaha icyo yahawe niba ari uburere bwiza azabubaha niba kandi ari uburere bubi nabwo azabubaha dushimire garasiye mugabo bihoza viki na pacifique w'u rwanda ku bitekerezo byiza batugejejeho mama korete turamushimiye bana inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzakikore ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana imarinde turabakunda
rimwe rimwe sajya ndirimba rimwe rimwe rimwe nzajya ndirimba rimwe izuba ni rimwe ukwezi ni kumwe ikirere ni kimwe nzajya ndirimba rimwe rimwe rimwe nzajya ndirimba rimwe rimwe rimwe nzajya ndirimba rimwe
kabiri kabiri njye nawe turi babiri kabiri kabiri njye nawe turi babiri amaso abiri amatwi abiri amaboko abiri njye nawe turi babiri kabiri kabiri njye nawe turi babiri kabiri kabiri njye nawe turi babiri
gatatu gatatu rimwe kabiri gatatu gatatu gatatu rimwe kabiri gatatu imodoka eshatu amagare atatu imihanda itatu ngwino tubare gatatu gatatu gatatu rimwe kabiri gatatu gatatu gatatu rimwe kabiri gatatu
kane kane ngwino tubare kane kane kane niho tubare kane amapine ane amakaramu ane amakayi ane ngwino tubare kane kane kane ngwino tubare kane kane kane niho tubare kane
rimwe kabiri gatatu kane gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu
itetero itetero itetero ikiganiro itetero mu gikurikira cya buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice
mbere na mbere